bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze turatohoza hafi ibinogo rusange birenga ibihumbi bine murumva ko ari igikorwa gishimishije ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashyitse muri iki gihugu bigenze gute
uyu ni musenyeri jean louis nahimana arongoye umugwi seveyere ujeje kuvuga ukuri no kurekuriranira mu gihugu cy'u Burundi aragaruka kuri bimwe ibyo murwi umaze gukora mu kiringo cy'imyaka ine umaze ukora iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu ariko nabanza nkababwira muri make ko ubutegetsi bwa vatikano bwakuye mu mabanga cardinal theodore mccarick yahoze ari umwepiskopi mukuru wa washington dc nyuma yo kwagirizwa ibyaha byo gushashuza umunyabaga haraheze imyaka ishika kuri mirongo itanu hari igihe uwo mukardinali yari patiri mu gisagara ca new york papa francisco yategetse ko kuri uno wa gatatu uwo mukardinali w'imyaka mirongo umunani n'indwi aba arahagarikwa mu bikorwa ashobora kandi no kutazobandanya ayo mabanga yiwe Theodore asigura ko ari umwere mu kuvuga ko n'ivyo yagirizwa atana kimwe yibuka ariko agasaba imbabazi kuwamwagirije ku mibabaro yoba yaramuteye ari mu gihe vyoba vyarashitse mccarick ni umwe mu bategetsi bakomeye ba ekleziya katolika muri leta z'ubumwe za amerika yagirijwe ivyaha bifatiye ku gufata ku nguvu canke gushurashuza abana b'abayabaga yavyagirijwe mu gihe hari n'abandi bapatiri ibihumbi ku isi bagirizwa ivyo vyaha theodore yabaye umwe umwepiskopi washington dc kuva mwaka w'ibihumbi bibiri gushika mu bihumbi bibiri na gatandatu yashinzwe amabanga y'ubukardinal ha mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe perezida wa amerika donald trump kuno wa gatatu yaraye ateye umukono ku itegeko rihagarika politiki yo gutandukanya abana ku bavyeyi babo binjiye muri leta z'ubumwe za amerika mu buryo butekuwe n'amategeko ku rurere rwo mu manuko amerika ihana n'igihugu ca mexique ivyo abikoze inyuma y'aho mu gihugu no mu makungu bari bamaze iminsi banegura iyo ngendo bamwe bakavuga ko ari uguhungabanya no guhonyanga agateka ka zina muntu mu gihe ariko asinya iryo tegeko trump yagize ati nduguriye twamugina ibi vyerekana ibi vyerekeye kugumiza hamwe imiryango ariko tutibagiye ko dukwiye gukingira imbibe za amerika ndugaye twamugina yabivuze imbere yo gufata urugendo rumushikana muri leta ya minnesota mu bikorwa byo kwiyamamaza mu kindi kiringo ciwe leta z'ubumwe za amerika mu ndwi zitandatu ziheze mwamenya ko yari yatandukanije abana barenga ibihumbi bibiri n'amajana atatu ku bavyeyi babo baca babarungika mu bigo bafungiwemwo mu gihe abavyeyi bari kubakurikiranwa n'ubutungane kuko bacekuwe n'amategeko mu kwinjira muri amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rundi naho ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa kaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu
ijwi ry'amerika ikiganiro iwanyu mu ntara tubahe ikaze abantu baba ibihumbi mirongo irindwi nibo bamaze gushikiriza ibishingantahe mu murwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi CVR Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye CVR avuga ko hamenyekanye abantu barenga ibihumbi ijana bahitanywe n'ubugizi bwa nabi bwabaye mu gihugu c'u Burundi n'abandi ibihumbi mirongo ibiri bakekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi yagiye araba muri kahise k'u Burundi mu gihe rero hasigaye amezi atandatu gusa kugira ngo uyo murwi urangize ikiringo cawo c'imyaka ine watanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane umurwi Severe uvuga yuko impinga ikiri ndende ariko urashima aho umaze kugera nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha amakuru ijwi ry'Amerika i Bujumbura Raymond Zimana umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe wemeza ko mu myaka itatu maze uri ku kivi umaze gutororokanya ibishinga nawe by'abantu birenze ibyo wari witeze musenyeri jean louis nahimana awurongoye avuga ko hambavu y'abituye uyo mugwi hari nabo uyo mugwi wegereye kugira urondera ukuri ku byabaye ibiharuro novuga nti no kurenga birarenze kuko abashoboye kuza kwitura uyu mugwi eh, wacu eh, nabo twashoboye gushikira twebwe nyene eh, barababa ibihumbi mirongo indwi hariho ibihumbi mirongo itandatu n'indwi baje ku bushake bwabo ariko hariho n'abandi barenga igihumbi twebwe nyene twegereye b'inararibonye kugira ngo baducire umugani batuyagira ibyo babonye eh, muri iki gihugu afatiye ku bishinga nahe by'abamaze kubitura mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi urongoye severi yemeza ko hamenyekanye abantu baba ibihumbi mirongo ibiri bakekwa kugira uruhara ku mabi yajese mu Burundi n'abababa ibihumbi ijana bahitanywe n'amabi yabaye mu Burundi barashoboye kudufasha kumenya abantu barenga ibihumbi ijana tanywe n'ubugizi bwa nabi bwabereye muri iki gihugu baratubwira abantu bashika hafi ibihumbi mirongo ibiri bikekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi twagerageje no kurondera amazi ko abantu benshi bishwe bunyamaswa ntibashoboye gushingurwa hari abataye mu binogo rusangi naho nyine twakwiye imitumba yose turatohoza hafi ibinogo rusangi birenga ibihumbi bine Eh, murumva ko ari igikorwa eh, gishimishije ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute Eh, ni iki twokora kugira ngo tuzitire ayo mahano ntazasubire kuvugwa mu- muri iki gihugu cacu mu gihe ikiringo umugwi severi usigaranye kitarenze umwaka mu ishyirahamwe inisiyative eshangema tugendera ubuntu bo babona ko uyu mugwi ukwiye kongerwa ikiringo saterne icyo yemeye arongoye iryo shyirahamwe afatira ku bikorwa uyu mugwi usigaje gukora abawushizeho babonye yuko uwo mugwi ivyo washitse ko bitari bwahere basha gushiraho ubundi buryo bw'uko bobandanya ivyo bikorwa kuko ivyo kurekoreranira n'ivyo kumenya ukuri si ibintu vyo munsomyo kandi mwumvise ko akeneye n'abantu b'abahinga bo mu buryo bwinshi bajya bita menya ingene abantu biyumvira apsikologe bize kahise bajya bize zura ibisigarira abantu nyine bavyize n'urya mugwi nawo ntabufise ntibaza yuko rero uyu mwanya ntiwoba ukwiye mu mugwi severi hose uko babibona musenyeri jean louis nahimana yemeza ko ikiringo gikwiye kuko igikorwa casaba umwanya munini carangiye ikiringo kirakwiye Eh, nabwiye ko igikorwa cari eh, kigoye kwari guhumbira kuja kurondera inkuru mu gihugu eh, kuko vyadusaba gukwira igihugu cose ariko igikorwa gisigaye ubu ni igikorwa co mu biro ni igikorwa c'abahinga bicara hamwe Tu- umunsi twaronse abo bahinga n'ukwezi kumwe bashobora kwicara bakitondera ivyo bibazo vyabaye ico nokwita mu gifaransa analyse gutuma kw'abantu eh, bakaza gusigurira eh, abarundi nk'abagize uruhara muri ako kahise E, naho nyine ntidukeneye gu- gutuma ko abarundi bose tuzofata bakeyi mugabo bari bafise amabanga yo hejuru cyane gusigurira abarundi kugira dutegere muri rusange E, ivyo rero novuga nti ntibikorwa no mu mezi abiri umuntu ashobora gukora ikiringo c'imyaka ine cahawe umugwi severi kizorangira mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani itegeko rigenga uyo mugwi riremera ko ico kiringo gishobora kongerezwa ikindi kiringo c'umwaka ni mu gihe abagize uyo mugwi bobisaba bikemezwa n'inama nshingamateka iminsi cumi n'itanu imbere y'uko ico kiringo kirangira i bujumbura remunzimana ijwi ry'amerika tukiri mu gihugu c'u Burundi abanyagihugu bo muri komune Matana y'intara ya Bururi ubwoba ni bwose ni nyuma yuko hari akagwi k'abantu bagenda bararirimba ijoro mw'ijoro indirimbo zibatera ubwoba bambaye impuzu ngo zoba zisa n'izabajejwe umutekano mu ntwaro bavuga ko iyo mirwi y'abo bantu bamaze kuyumva kandi bakagabisha yuko bazofatwa bazofata zo hanwa bishemeye ibindi turabibazumenyesha amakuru y'ijwi Amerika imatana hala Eve irankunda ayo makenga y'ihungabana ry'umutekano w'abo banyagihugu bo muri komine ya matana yunyugwa n'uko haheze ikiringo c'amezi yaba batanu bumva izo ndirimbo ahanini zirimwo amajambo yo gutera ubwoba abadashigikiye ubutegetsi buhari ko bagiye kwibonerako niyo kuri nadine yugarijwe n'ubwoba Eh, baraza baririmba indirimbo turagira ubwoba cyane kuko azanwa no kwica no no gusahura abanyagihugu tugira ubwoba tukishira namwe bitari byo kuko ntushoboye kuvuga ngo ni abagizi ba nabi kuko ntuba wamufashe ndacugumira abona ubwoba bukafata nkavuga none ga mana yanje ibi bintu ni biki nanjye nca nkomesha- nk- nkomeza gusenga nkavuga ati mana satani nitsindwe n'ibyiwe kwe hama imana ikacica inzira ba bantu nkabona baragiye baririmba indirimbo zabo rero ntawureka kujugumira umuntu ahirahiye agasohoka yifuza kubamenya adahohotewe abuzwa kudahirahira ashira ahabona ivyo yabonye aho ni mu gihe atajuragijwe nk'uko amakuru dukura mu banyagihugu avyemeza twumvirize rusake gamariyeri igitangaje rero ni kimwe ni uko iyo jewe ngiye nko kwigurira agasukari mu ijoro igihe cy'isaha zitatu n'inusu cyangwa isaha zine usanga hari abantu bampagaritse bakambaza iyonja kandi abo bantu ari ababanyi banzi mbere bakanangora cyane bakanashaka kumbwira yuko ngo tworarana ngo aho bari ngo nkagen- ngo ngataha bukeye simbona rero igihe byoba bishitse muri ubwo buryo abo bantu bambuza ko nza kwigurira agasukari saa yine ayo yandi masaha abo baba ari hehe nico gituma bitonezera nanje iyo migwi y'abo bantu baririmba mu gihe c'ijoro ntivyoroshe kumenya iyo ariyo kuko iza yiyoberanije abanyagihugu bakemeza ko abo bamaze kwibonera baba bambaye impuzu zirabura n'izindi zisa n'iz'abajeje umutekano manirumva mathieu yama yababonye ego baratera mugabo baba bambaye usanga bambaye nka gipolisi isa nk'igisoda urumva nyene usu- usu- ugira ati kumbe boba urumva u- ubwa mbere ugira ati kumbe boba arabazezwe umutekano kumbe nabasuma turabura urico dufatanye ne nico tureka none ko atakundi tuba turi bugenze tugumaho nyene none ko naho ni- niyo dutabaze turatabaza baradutabara mugabo bagasanga ibintu vyaheze nta kundi umuntu yobifata turekero nakonye urabona nta kundi kubaho k'umuntu w'umunyagihugu abajejwe intwaro bemeza ko amakenga y'ihungabana ry'umutekano arangwa mu banyagihugu bo muri komine ya matana atobura kuko mu vyegeranyo baronka ku munsi ku munsi vyerekana ko iyo migwi ihari arbe niyo nsaba umuhanuzi wa musitanteri ajeje ibibazo vy'intwaro n'akaranga aramenyesha ko bagiye kuyituza n'ishaka ryose E, mu minsi yahera harabaye urwaruka ruja mu mu vya siporo bagaca batangura iyo siporo mu mu masaha butaraca turumva yuko abantu bavyidogeye duca turasaba ubwo rwaruka yuko iyo siporo y'amasaha atariyo boyihagarika vyaciye bihagarara naho kare bayigira mu masaha ya kare guhera ngo mu masaha cenda niko abantu bavuga butaragera guca byatera ubwoba abantu turakunda kugirisha inama eh, y'abantu bari eh, mu rwego rujejwe umutekano turasaba yuko haba kuhera ku mitumba mu mazone no ku rwego rwa komine bubahiriza amahoro n'umutekano abantu mu migambwe itandukanye barimwo ata muntu yogiranira ikibazo n'uwundi ko bobana mu mahoro gushika n'izi saha rero tubandanya tu, dusaba yuko abantu babandanya babana mu mahoro abo banyagihugu barasaba kandi ko bohabwa uburenganzira bwo kwirarira mu kugira amarondo kuko bimaze kugaragara ko batabagwa batevye mu gihe hadutse icuka hagati yabo ku bwabo bitagenze uko nta gisivya bazohava bagirirwa nabi n'abagizi ba nabi atawubiciye n'ikanda mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika igisata c'impunzi ubu naho impunzi z'abakongomani baba mw'ikambi y'impunzi ya kavumu ni mu ntara ya cankuzo barashima umubano bafitaniye n'abarundi baba mu micungararo y'ikambi n'umubano ushimisha n'abarundi aho bemeza ko nabo baharonkeye inshuti nshasha ubu bakaba hakaba hageze aho bahana n'abageni reka ibindi tubibandanizwe na mugenzi wacu mu ntara ya cankuzo fidel d'antoine nsabimana ikambi ya kavumu iri muri komine y'intara ya cankuzo yuguruye itariki cumi na zitanu ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ni kambi yo mu moko atandukanye y'abakongomani abarundi bo kwanda bagoye ababembe abanyamurenge abafurero abashi n'abavira bamwe muri izo mpunzi bavuga ko abarundi babafasha mu kwiyungunganya mu kudandaza canke kubaho barima ivyo navyo bikabasabiriza mu mibereho na rya haseri yagabanije imfashanyo kuri izo mpunzi zuwe n'amashora ni umupfakazi yahunze ahunganya abana batanu kundana n'abarundi nka jewe banzanira ivyema kw'ideni nkadandaza cishe nasigarana ubwunguke nkabahereza umutayi bakanzanira n'ifu ikiri ijana nta mahera na rumwe ndabaha kubera ntayo ndo mfite nkadandaza bagaca baza nkabahereza amahera yabo niho rero mbona yuko mbaye haka kabiri mfite ndiyeranja nkagura uturengarenga nkagura agatore nkagura akabucungu tubanye neza ni ukuri turakundanye tubanye neza turabasaba aho turima bakaduha tukarima icyo rero narakibashimiye cyane baratwakiye tubanye neza ntawanjya wangu n'abarundi baba mu micungara y'iyo kambi barashima umubano w'izo mpunzi z'abakongomani mariko tegeka ni umwe mu batware batuwe ku mutumba wa kavumu urabona twebwe iyo bakennye turabafasha natwe iyo dukennye bakadufasha nabo nyine iyo ngaha bagize inama baradutuma ko inama yo ku mitumba nk'aha ubona tubana twebwe baradutumira tukaza kumviriza natwe kandi twagira inama aricyo tubona kigomba kononekara tukabatumira bakaza iyo habaye nk'umuntu yiyadukije akaza kutwononera nk'imirima tumufashe turamuzana hano tugaca tuja hamwe tukumvikana hanyuma ukabana ko twari tubanye kuvuga ntabyo guhana abageni abageni bariyo yarugiye mu barundi aragenda ubuje nawe kandi ino tukamureka none bose usabana ikiremwa abantu ijwi rya amerika ryashoboye kuganira na bamwe mu barundi bashingiye muri izo mpunzi z'abakongomani ni wowe wabiriwe ngaha mu ikamba twasaba imana rwose bayeho gute izindi mpunzi ntibakwinuba turabana amazi nyine tukayaga neza nta na kimwe cyangoye twarashimanye nyine tukavugana tukagira n'impamvu ndabamenyera nyawenda leokadiya ni umutamakazi afite umukobwa yabiriwe mu ikambi ya kavumu arashima uko yakigwa n'abakwe kandi aremeza ko bamubereye abazimyamuriro beza cyane nyoko wowe urza kuraba umukwe ngaha aho ntamuraba hari kibi yakoze we aho yari iwanje yari ifise umwana ahubwo yarakoze neza kuko ari iki kumuraba
iyo uje kumuraba wakigwa gute banyakira rubyeyi ego bakanzimana ko nakigwa mu wundi ku wundi mukwe nawe nyine niko anyakira kandi anyubaha nk'uko abandi bose banyubashye mbega yaragukwereye cyane muri ko murabivugana jewe guko gukwa ni umwana mu bandi niba babana neza nta na kimwe bafise kibafasha none wumva noza kumugora ni nakunyaronka inzu yanjye yarahiye ihiye nta na kimwe nokoye ababa mu ikambi barangarukiye ko barafashe utwonjya barafashe impuzu barafashe akunyu n'agasabo none tubanye neza bashyitse twese dukundana tugendana duhana akabisi n'agahiye icyo nicyo nshimira imana uwo mwana mwiza uremezwa n'umuyobozi w'ikambi ya kavumu thomas yagura ndetse ukanashimangirwa n'ishyirahamwe ryita ku mpunzi ya seya bamenyesha ko mu gukomeza uwo mubano ibice cumi by'abarundi bo ku mutumba wa kavumu biga muri iyo kambi imyuga itandukanye ku buntu bakigana n'impunzi z'abakongomani n'abarwayi banawunikora bo muri kavumu barashobora kwivuza ku ivuriro riri muri iyo kambi ata amafaranga atangishijwe ikambi ya kavumu irimo impunzi zirenga hagati y'ibihumbi cumi n'umunani muri abo ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana bagizwe n'abakenyezi n'abigeme mu cankuzo ni mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika amakuru y'impunzi tuyabandanirize muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi zirenga amajana atanu zimaze amezi arenga atandatu mu ikambi y'agategekanyo iri muri sange mu karere ka uvira basaba kuronswa ahandi baja mu yandi makambi inkuru irambuye na vedaste ngabo hakoreshejwe ijwi amerika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'igihe cy'amezi agera kuri atandatu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo ya sange aho zikambitse muri iyi nkambi haba iziri imbere mu nkambi ndetse n'iziri hanze y'iyi nkambi izi mpunzi zihuriza hamwe zose ko zirambiwe n'ubuzima bubi bwo kuba mu nkambi y'agateganyo zimazemo igihe cy'amezi atandatu twaratebye usanga turabye ukuntu bikurikirana abakuru bacu ngaho baratubwira rindira rindira biriko biraza ntituraronka umuco wisanzuye w'iyo vyatumye bitebera kuko iyo umaze gutebera mu nkambi uri nk'umupapa uri kumwe n'umugore birashika nuko aho kantu kahukanira mu nzira bivanye n'ukuntu uba watinze ahantu witwa ngo uri ahantu utari libere kuko turi muri transit usanga umugabo ajya mu kwiwe umugore ukwiwe wanamukoma kubwira ngo we nta bubasha ufise ko turi muri haseri bo haseri nayo byumvikana ko tuca tuyita kwikuvyo kuko nta nk'ifomo tugira uwo mwe basi yabava bati mwatevye mufite icyangombwa muri impunzi tugumana ubwoba ntitwisanzuye vrema ku bijanye n'uko twakiwe tukamara umwanya munini y'ahantu mwaje ryari jewe nashitse ngaha mu kwa mbere tariki mirongo ibiri mugabo harimwo abahamazi bagera ku amezi indwi baje mu mpera z'uko icumi na kabiri kubera mbona abantu bariko barahunga mu burundi bariko barahunga icuka kibi ca politike byoba ngombwa yuko bonyarutse bakadukuraho kuko purisi abantu biyongera niko n'ingorane tugira zibandanya ziba nyinshi ku bijyanye n'isuku rike ku bijyanye n'uburaro nk'ubu nka jenitondo ngo urupangu baraza bati twereka aho turyama duhinja nka burukundo ndabigira nti na jensaba nk'uko umusaba bariko barakuririra ucumenga ni ingorane ubusanzwe izi mpunzi ziri mu nkambi y'agateganyo kubera ubuzima bubi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi usanga hari impunzi ziba zasohotse urupangu zikajya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani batuye muri sange kugira ngo zibone amaramuko nubwo bitazorohera kuko hari igihe zigera muri sange zikikanga imbonerakure nja mu isange ahonya kuri santre nkahura na babandi batumye mva mu Burundi aho numenga aha ndahafitiye ubwoba cane gose nkasi nisanzura singiye mu isoko ntembere neza hari aho bamwe turafatwa tugafungwa hari abangabaguma bafatwa ntitumenye ico bariko barazira si iki kibazo cyo gufungura nabi cyonyine izi mpunzi zirenga magana atanu ziri muri iyi nkambi ya sange zifite ahubwo izi mpunzi zifite n'ikibazo cyo kuba zimara igihe kirekire muri iyi nkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi ikibazo je mbona ni uko botwa botwunguruza tukava ngaha tukabandanya ahandi bakatujyana ahandi harenze ngaha aha turi impande y'uru- y'urubibe ko bis- bishoboka yuko abo i burundi bohava baza bakadusanga ngaha bakatugirira nabi umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya sange bwana frank ngandu avuga ko impamvu yatumye batinda kujyana izi mpunzi murongwe ari uko bari bategereje kuzibarura ariko muri iki cyumweru hasi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi batangira kubarura izi mpunzi kugira ngo zizajyanwe mu nkambi y'imurongwe iri mu karere k'imfizi tubamenyeshe yuko atari muri iyi nkambi yonyine y'agateganyo yasange impunzi z'abarundi zivuga yuko zimaze igihe ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira iri mu karere ka uvira nazo zinubira uburyo zitinda mu nkambi y'agateganyo dore ko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bitatu mu nkambi y'agateganyo hanyuma zikoherezwa mu nkambi ziri mu karere k'imfizi vedeste ngabo ku bw'ijwi rya amerika muri sange wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda vedaste ngabo arakoze ku nkuru yaduhejeje kudushikiriza y'impunzi z'abarundi zari ziri mu ikambi y'agategekanyo ya sange ni mu karere ka uvira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo rero impunzi aho ziri ku isi hose zariko zirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umunsi uhimbazwa igenekerezo rya mirongo ibiri uku kwezi gutashe turaza kubandanya turaba uko vyifashe mu makambi kugira ngo dushobore kumva ubwo buzima abarundi n'abanyarwanda barimo mu makambi atandukanye kano kanya ni rwanyu aho muri kugira ngo rero muce mutubwira uko vyifashe turatangurira kuri kano karirimbo karirimbwe n'umurundi yahungiye mu ikambi ya Maka- ya mahama ni mu gihugu c'u rwanda lewis bucumi
Lewis B, Mahamari Fishcam, Denis Ezibera, notre coordinateur, akora ibishoboka byose kugira amagara y'impunzi agende neza. Merci mon chef, merci.
mfise inkumbu nyinshi mu mutima ziri mu kunyica abiwacu muraho mbega muraryakoma abiwacu muraho mbega muraryakoma kuba nibyo munsi si jewe nabishatse ubu ndaramwishe idini narifise inzu nziza cyane mana fasha uburundi bubone amahoro ubwami bwawe nibuze gucira imanza bicanyi kuba nitwe munsi si jewe nabishatse ubu ndaramisha idini narifise inzu nziza cyane mana fasha uburundi bubone amahoro ubwami bwawe nibuze gucira imanza bicanyi sinizererezi nk'uko i burundi babivuga sinawuzi inzara nk'uko abatware babivuga nasize imirimo iwacu y'ibiraragi ihishiye nasize ibigori byumye inyoni zibijya imyumbati n'ibijumbu ifuku zibijya nasize ibintu mu nzu nta na kimwe nazanye
turiko turageza gutora amatelefone atandukanye kuhamagara i- aho muri mu makambi atandukanye ariko udutelefone turiko turatugora mu kurindira ntaco turabandanya n'utu turirimbo tw'impunzi aho ziri mu makambi atandukanye ariko tunabatumire yuko nimba muri hafi y'ama eh, bufise ka internet ari muri mwikambi mushobora kutwandikira kuri radio yacu arobaze gmail akaburungu com gutyo mukatubarira nk'ico mushaka ko tubashikirako muri kino kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira cyane ku makuru avugwa mu makambi y'impunzi zitandukanye nasize umwana nakunze amusozi amurembeje kuba nibyo munsi si jewe nabishatse ubu ndaramisha idini narifise inzu nziza cyane mana fasha uburundi bubone amahoro ubwami bwawe nibuze gucira imanza bicanyi abakoroni baraza batwigisha amacakubiri badupima ibirenge amazuru n'ibiganza irindwi na kabiri abamenja baricwa icenda na gatatu abose rimwe baricana tugeza injaji
murumva rero yuko ariko aragaruka ku mabi atandukanye ingwano zitandukanye zagiye zirahitana abatandukanye mu gihugu c'u Burundi nongaha rero tubaye turabangirira ibigano twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda muradutunga murumva yuko tutashoboye kubatoraho muri mu makambi ariko ejo kwa gatanu tubahimirizaho muri mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Eugenie Mukankusi azobigarukako cane ubuzima abapfasoni babayeho mu makambi atandukanye mwakoze rero nshuti bakunze mwariko muratwumviriza aho mwari muherereye saa kumi tubatumire muri muri isanga igihe c'isaha cumi na zibiri ku makuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho mu makuru arambuye azoba ariko aravugwa ku isi na cane cane muri afurika muroranirwe yakoze innocent kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur linas yamufashije mu buhinga bw'ivyuma nanje diane nahaze twari kumwe tuzosubire ejo igihe c'isaha indwi nk'aho twahereye
si jewe nabishatse ubu ndaramisha idini narifise inzu nziza cyane mana fasha uburundi bubone amahoro ubwami bwawe nibuze gucira imanza zicanyi kuba nitwe munsi si jewe nabishatse ubu ngarama ishitingi narifise inzu nziza cyane mana fasha uburundi ubone amahoro ubwami bwawe ni buze gucira imanza abicanyi
Lewis B, Groupe de Prayers, Merci. Abajyanama b'ubuzima, Imana ibahezagiye.